mandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu ibiganiro by'inogenekerezo rya mirongo irindwi na gatatu ukwezi kw'icenda muri bibiri na cumi n'umunani ibiganiro muri ko mwumva ku mirongo migufi ya short waves kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi mu rwanda turi kuri fm jana kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika turi kandi no ku rubuga rwa internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu ibiganiro bya kino gitondo biremeshejwe na jowe diane nahazwe muti twabateguriye iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa kumi na zibiri aza ko ari dusangire ijambo amakuru tubafitiye tuyahere mu burundi tubabwira ivy'imyerekano yamwe mu mashirahamwe mu gihugu c'u burundi yakoze kuri uno wa gatandatu asaba leta gukura igihugu c'u burundi mu kanama ka onu kajejwe ivy'agateka ka zina muntu inkuru tubaza mugenzi wacu bujumbura Raymond Zimana yakurikiranye iyo myiyerekano igisata cy'umuriro gifite ku gitaka cya kaziramuntu turakiyamirize
uko niko byari bimeze mu myiyerekano yatunganijwe na bamwe mu batowe mu gisagara cya bujumbura hamwe n'amwe mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike
tuguma dusaba leta y'umurundi kuva mu kibanza cyitiriwe ishyirahamwe mpuzamakungu oni bagana ikibanza cyo kwikukira k'uburundi zaba inyandiko n'ibyivugo byashikirizwa byose byari ibyo kwiyamiriza igisata cya oni kijejeho agateka ka muntu gerard hakizimana arongoye ishyirahamwe rigwanya akarenganyo n'akamwana wa mama mu burundi foricon f aserukiye ayandi mashyirahamwe yasabye leta kubavanura n'akanama ka oni kajejwe iby'agateka ka muntu dusabye leta y'uburundi ko yehova mu kanama gakuru kajeje iby'agateka ka zina muntu muri oni dusabye kandi leta y'uburundi gufuta ayandi mashyirahamwe yose yiyita yigenga ashigikira agakorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu burundi ku wa cumi na gatatu rusama ibihumbi bibiri na cumi na gatanu dusabye ishyirahamwe mpuzamakungu oni gukura ku rutonde uburundi mu bihugu biri mu mutekano muke kuko mu gihugu cyacu cy'uburundi umutekano n'amahoro bitsimbatajwe mu ntara zose n'amakubine yose mu gihe ayo mashyirahamwe acira umukenke igisata cya oni kijejeho iby'agateka ka muntu mu ishyirahamwe rijeje gukurikirana amatora n'iterambere onelope burundi bo bose uko babibona gilbert beko njangwa arongoye iryo shyirahamwe asaba ahubwo ko icyo gisata cohabwa uburenganzira bwo kuza gukorera ku gataka k'uburundi kugira hakorwe ivyegeranyo bidahengana nuko umukuru w'igisata c'agateka kazina muntu kw'isi madamu michelle bachelet yuko yogendera uburundi akishikira ku rubuga akavugana n'abategetsi b'igihugu bakamutembereza igihugu cose bagasinyiranira ayo masezerano mashasha baba bumvikanye ingene bazobandanya bakorana hanyuma biro ya oni iri ngaha mu burundi izoca itangura gukora niyo bikenewe yuko iyo biro ya oni iva mu burundi kugira ngo ivyegeranyo vy'ibinyoma ntibisubire kubaho twebwe dusaba yuko leta y'uburundi imutumire yishikire ngaha mu burundi ivyo boyaga bari ngaha sivyo bovugana bari i geneve muri leta y'uburundi hoho ntibarota bemerera abo bajejwe agateka ka muntu guhonyoza ikirenge mu burundi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'uburundi gaston sindimwo avuga ko umugwi ujejwe gutohoza ivy'agateka ka muntu ku burundi wongerwa ikiringo canke utacongerwa ivyo ukora ataco bivuze ku gihugu c'uburundi n'ubwa minisitiri twabahaye ikiringo ababahaye ikiringo bazobongera canke bareke ntibituraba ivyabo ntibituraba kandi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bahamye badutega imitego uko nyene tuyitegura badutega tutegura badutega dutegura ntibamenye yuko dutegerezwa kuja mu matora rusangi amatora ya demokarasi nk'uko abarundi bavyifuza nawe tuzi ntitwagiye inama ntidukorana nabo bazokora ivyabo hanyuma twe dukorere abarundi mbega ishirahamwe mpuzamakunguoni ni kuvuga iki twe ntituri muri ishirahamwe mpuzamakunguoni twe twarawushizeho umugwi ndutugenga amaso y'ibikere ntabuza abavoma kuvoma twebwe rero ubu bazovuga twe tubandanye ivyo kwiyamiriza igisata kijejwe agateka ka muntu cane cane icegeranyo giheruka gushikirizwa n'abahinga bigenga bajejwe amatohoza ku bijanye n'agateka ka muntu vyatangujwe na leta y'uburundi ku wa gatandatu w'indwi iheze bikaba vyakozwe mu ntara zose zigize igihugu abagize umugwi ujejwe amatohoza ku bijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka muntu mu burundi bashikirije icegeranyo mu kanama ka oni kajejwe ivy'agateka ka muntu ku wa cumi n'indwi ukwezi kw'icenda bibiri na cumi n'umunani icegeranyo cerekana ko mu burundi hakozwe ivyaha vy'agahomerabunwa mbere kinado mu rutoki kuri bamwe mu ndongozi z'igihugu ko bari mu bahonyanga bikomeye agateka ka muntu mu burundi bimwe mu bihugu vyitavye iyo nama bikaba vyasavye ko uyu mugwi wongerwa ikiringo c'umwaka kugira ubandanye igikorwa naho leta y'u Burundi yemeza ko byashikirijwe atafatiro bifise mbere igasaba ko uyu mugwi wofutwa kuko amahoro yagarutse mu gihugu cyose i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika mu rwanda naho abanyagihugu baburiye imirima yabo mu isaranganwa ryakozwe mu kibaya ca bugarama ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bakomeje gutakambira inzego z'ubutegetsi ngo zibarenganure umumenyesha makuru wacu Themistocle Mutijima yarabagendeye maze adutegurira ino nkuru ni ingeri zose ugiye muri nzahaha ukajya muganza ukajya nyabintare ukajya gikunda mvura inkengero zose za bugarama niko abaturage bagiye bibura bakabura imirima yabo kandi irahari mu gishanga wararondora imirenge ituyemo abagezweho n'ingaruka zo gutakaza imirima mu kibaya cya bugarama aho bahingaga igihingwa cy'umuceri ni isaranganywa ryakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe aho aba baturage bavuga ko uburyo byakozwemo batabusobanukiwe kuko hari ababaga bafite imirima irenze umwe mu gishanga bakayamburwa ntibasigirwe n'umwe nk'umuntu wari ufite buroke ebyiri cyangwa eshatu yaragendaga bagafata za buroke ebyiri cyangwa eshatu bakazihereza wa muntu udafite n'ahantu na hato ubwo wa muntu wari ufite buroke eshatu akibura ababikoze ni bande ababikoraga ni abasirikari nabonaga babikoraga mu bishanga n'abayobozi mbona ari akarengane da abo baturage bavuga ko imwe mu mirima yahoze ari iyabo ubitunzwe na bamwe mu bayobozi barimo n'abo mu nzego zishinzwe umutekano bayihingisha bakohererezwa amafaranga nyuma y'igihe cy'isarura cyangwa se bakayikodesha abandi baturage hariho ukuntu bashobora kukubwira ati iyi mirima ni iy'umupolisi runaka wibera mu ruhengeri cyangwa se wibera i kigali akaba ari ko bakubwira gusa ariko ikajya ihingwa ubwo ni ukuvuga niba babahingishiriza badahari ntawe ububizi baba bayifite ariko ntibaba bagaragara mu buhinzi nyine cyangwa kumva ngo ni iy'umuyobozi runaka bigaragara ko n'inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka rusizi zemera ko muri iri saranganya habayemo amakosa hashingiwe ku matsinda zashyizeho agamije gushakisha imirima yatanzwe ku buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse hakaba hari n'iyo yatahuye aba baturage ariko bagaragaza ko n'ibonetse batamenya uburyo itangwamo hari ubwo baduhamagaye ngo tugende ku murenge baratwandika biciriye abifitiye amafaranga nibo bayibona naho kanjye nyine w'umukene w'umutindi basi uko bameya bagiye basimburana bagiye baza bakatwizeza ibitangaza ko bagiye gushaka iyo mirima ibarura rikajyaho uko meya agiyeho niko ibarura riboneka ariko ntabwo batubwira ati imirima yabonetse ni makumyabiri mu bantu bari barayibuze nk'ibihumbi bibiri hasigaye igihumbi na magana inani mukomeze mutange amakuru n'abandi bazayibona ubwo duheruka dutanga amakuru aho imirimo iherereye ariko ntitumenya abayihawe ari bande mu gihe bagitegereje ko basubizwa imirima yabo ingaruka zo zikomeje kuba nyinshi ndetse ubu bayirebesha amaso gusa nta kindi babikoraho nari mfite buroke ebyiri ariko ubwo nagiye mu mukara sinayibonye n'umurima n'umwe urabona umuntu ufite buroke byibuze buri gihembwe ntashobora kubura n'ibihumbi ijana na mirongo itanu ariko nkanjye ntaho nabona kuko ntaho naba nanyakuye kuko simba nahinze iterambere riradindira ku bantu babuze imirima yabo mu gishanga ni ukudeyadeya nyine tukabona uko turya iyo mbonye ahinga izo boroke ebyiri kandi umurima wanjye cyari igitanda nariyungurira nyikora nabonaho n'ubu ngubu barahinga ngatambuka nyine basa mpanyura ni ukuri ku buryo nza njya gusaba njya gusaba ku muntu wahinze umuceri kandi mparuza umuntu ari guhinga nkitambukira mu gushaka kumenya icyo inzego z'ubutegetsi zivuga kuri iki kibazo ijwi rya amerika yakibajije bwana munyantwara rufonsi utegeka intara y'uburengerazuba adusubiza muri aya magambo turaza kwifatanya n'ubuyobozi bw'akarere ariko bikwiye ko uh, umuntu wari ufitemo ubutaka ari bwo bumutunze mu gusaranganya ntabwo akwiye kuba ari we wasigara mu gihe wenda agiye wenda ahabwa mu murima afite n'indi mirima imusozi ntabwo abadafite namba ari bakwiye gusigara bari banahasanganywe wenda ngo ngewe nari nsanganywe n'imirima imusozi mbarigiye ngeramo imirima kandi n'umva ikibazo tugiye kukijyamo tukareba noneho ukuri kwabyo neza uh, baba barengana kuko tukabarengana kugeza ubu nta mubare utomoye utangwa n'ubutegetsi ku bahuye n'iki kibazo cyo kwamburwa imirima muri iki kibaya cya bugarama ariko ba nyir'ubwite ari bo baturage bemeza ko barenga ibihumbi icumi bakaba batuye mu mirenge igera kuri ine yose ikora kuri iki kibaya cya bugarama si ku nshuro ya mbere urusobe rw'ibibazo by'amasambu rugaragara aha mu kibaya cya bugarama kuko mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka nabwo hari abandi baturage barenga ibihumbi icumi bambuwe uburenganzira ku butaka batuyemo babwirwa ko ari ubwa minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda aba nabo kugeza n'ubu bakaba babutunze nk'intizanyo mu gihe bagitegereje icyemezo inzego inzego z'ubutegetsi zibufatira temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
barakuze abamenyesha amakuru bacu mu burundi no mu rwanda kuri ayo makuru badutorokanirije ndabibutse ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo
w'imana abane namwe mwese mukurikiye ikiganiro muri uyu mwanya njye uri kuri mikoro ndi nadine uwamahoro nanjye ndi beti ndayisaba ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro ejo mukurikira buri cyumweru saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu ku mugoroba ariko kigasubiraho ku wa kane no ku wa gatandatu saa kumi n'ebyiri n'igice nadi kuri uyu munsi turaganira ku ki Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku ruhare rw'umugore mu kuba yagira uruhare mu gukemura amakimbirane agaragara aho atuye mu miryango, mu midugudu cyangwa se n'ahandi.
Nibyo koko, muri iki kiganiro turaza guha ijambo mwe mwese mudukurikiye kugira ngo muze gutanga ibitekerezo mutubwire uko mubibona. Ese aho mutuye mubona umugore agira uruhare mu gukemura amakimbirane cyangwa se usanga bigira ntibindeba. Ibyo bitekerezo murabicisha ku mbuga nkoranyambaga zacu wandika ahashakirwa ikiganiro ejo yaba ari kuri facebook cyangwa instagram nanone wakwifashisha telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
Mu kinyarwanda baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe nanone ngo kugirana amakimbirane ni ibisanzwe ikibazo ni uburyo bwo kuyakemura reka dutangire ikiganiro twumva inkuru twateguriwe na mugenzi wacu david hitimana waganiriye n'abaturage bari mu karere ka rurindo ndetse no mu mujyi wa kigali aha yababajije nimba aho batuye hakunda kugaragara amakimbirane ndetse akaba ari n'abande hagati y'abagore cyangwa se abagabo bakunda kugira uruhare mu kuyakemura
rimwe na rimwe harajya numva ni abagore burya abagore rero tugira gahunda nyine yo kwitinya kandi burya twitinyutse nitwe twasobanura ibintu byose burya iyo umugore afite ikibazo n'umugabo ukamwegera ukaganira n'umugore umugabo ukamwihorera burya na bibiri iravuga ngo gusubizanya neza guhosha uburakari muri ubwo buryo buhoro buhoro umugore ashobora gukemura amakimbirane kandi bigakunda birashoboka burya umugore niyo yagira umugabo w'umunyamahane biroroshye kugira ngo umwihanganire uri umudamu ariko umudamu kubera ko ari twebwe dukwiye no guca bugufi tukanaganduka waciriye umugabo bugufi urya n'amakimbirane ntabwo akunze kuboneka hari aho akunda kuboneka bitewe n'ubwumvikane buke kenshi iyo yabaye ni abagabo kuko abagore n'ufite ukuri yipfuka ku munwa ntavuge n'isoni n'akamenyero gake ni byo koko amakimbirane hano yakunda kuhagaragara cyane cyane cyane mu ngo amakimbirane dukunda kuyabona cyane abakunda kugira uruhare mu gukemura ayo makimbirane cyane cyane abagabo nibo bakunda gufata iya mbere mu gukemura ibyo bibazo by'amakimbirane biba byakunze kugaragara burya rero ikikunda ku kugaragara ahanini baca n'umugani ngo nta nkoko kazibika isake ihari abagabo uba usanga ahanini aribo bafata iya mbere mu kuza gukemura bya bibazo by'amakimbirane biba byabaye aho ngaho abagore bibereye aho ngaho kuko nyine uba usanga ko umugabo ari we mbaraga z'igihugu ari we wakagombye gufata iya mbere mu kwihutira kujya gukemura bya bibazo byabaye reka reka reka njyewe ku giti cyanjye ko mbyumva numva ko umugore atakagombye gufata iya mbere mu kuza gukemura ibyo bibazo biba byahabaye by'amakimbirane nko mu makaritsiye aho ntuye njyewe numva umugore atagakwiye kuza ngo afate iya mbere mu gukemura ibyo bibazo
arakoze david hitimana kuri iyi nkuru yakoze nadi urumva ko abantu benshi muri aba bantu twumvishe bavuze ko abagore badakunda kugaragara mu gukemura amakimbirane aho batuye nanjye niko nabyumvise dore ko hari n'uwavuze ko bamwe na bamwe bitinya cyangwa se bakagira isoni ni byiza ko uvuze ngo abagore bamwe na bamwe kuko mu nkuru ikurikira turumva umugore wateye intambwe akajya gukemura amakimbirane yabonaga mu baturanyi be iki ni ikiganiro ejo mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika aho turi kuganira ku ruhare rw'umugore mu gufata iya mbere akakemura amakimbirane aho atuye mu gukomeza rero iki kiganiro reka nanone twumve inkuru yakozwe kuri nyirasabimana jeanne utuye mu karere ka nyamasheke umurenge wa ruharambuga mu ntara y'uburengerazuba uyu mugore yagize uruhare mu gukemura ibibazo byari hagati y'umuryango warwanaga cyane cyane mu masaha y'umugoroba ni inkuru twateguriwe na david hitimana
mama iyo yambaye aberewe wowe umva umeze gute muri wowe numva amerewe neza nanjye mushoreye nyine nanjye numva nanjye ndi mu cyubahiro Eh, na- usanga ari sawa uko bagenda ukavuga ngo reka bashyingire uri padiri nibyo sheri ndagukunda neza gutya kandi turasazanye nanjye ndamukunda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu nibwo imana irategeka gerard na kapitolina mukeshimana batuye mu karere ka nyamasheke umurenge wa ruharambuga bakundanye maze bafata iya mbere biyemeza gutangira inzira yo gushinga urwabo cyabiteye ni ukubera yuko namuzanye ndi muto nawe ari mutoya ubyumva none icyo gihe nkaba ngifite imbaraga zo guhaha none nkabana nuko nabonye nanjye nta kwicara nzerera nyine mbona duhuje nyine turabana nyine nkamusazisha mbega muri makeya nanjye nshisha makeya turahuza umunyarwanda ati ntazibana zidakomanya amahembe ntibyatinze kuko mu gihe gito umubano wa kapitolina na gerard watangiye kuzamo igitotsi maze amakimbirane n'induru bya buri gihe bitangira kuba nk'indirimbo kuri aka gasozi uyu mugore n'umugabo bafite abana batandatu barakomeza batubwira intandaro y'amakimbirane yabo uko byagendaga byaterwaga no kubera yuko nyine umwe yabwiraga undi ijambo ntaryumva noneho ataryumva rero rikazana amakimbirane abantu bagatongana ndetse no kurwana bikaba bya- birimo narahaga namara guhaha uyu nguyu yavuga ngo arabigaye noneho nanjye nkamubwira ndetse ko uyu ari kugaya ibyo nahashye nk'ubu byagenda bite uyu mubyeyi akamubwira ati wowe ibyo yahashye ntubigaya icyo gihe wakira ibyo ubonye ntabwo na bana bijyanye hirya nkabihambizana mu rugo rwanjye ni nk'uko nyine yarubonaga nyine cyenda hakaba yaranagendaga akarurira nyine tukaburara abana bakaburara nk'ubwo ubwo rero urumva kwa kwivumbura bikazana imirwano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri kandi nibwo nyiransabimana jeanne w'imyaka mirongo ine n'ibiri magingaya akaba n'umuturanyi wa kapitolina na gerard yari yimukiye muri uyu mudugudu maze agerageza kwegera uyu muryango wahoraga urwana cyane cyane mu bihe by'umugoroba atangira kujya baganiriza kugeza igihe birangiriye noneho maze kuhagera mbega runo rugo nsanga rugirana amakimbirane uyu musaza nk'uko yakabivuze yakigira ku muhanda agataha umukecuru akamubwira ati "Ku- nako agatinda umukecuru akamubwira ati kuki utinda ku kabari uri umusore uri igigi noneho ubwo murabona ko turaturanye nakumva barasakuje nkaba nazamuka cyangwa se umwe muri bo akaza akambwira ati ngwino udufashe havutse ikibazo nanjye sin- sinite ku mirimo mfite cyangwa ku ntege nke z'umubiri mfite ngahita nza nkum- nkabumva bombi nakumva umugabo ari mu makosa nkamubwira nti ariko nubwo uri mukuru ariko aha wakosheje noneho uyu mumama nawe ni umunyamahoro none ntamubwira ndi kuki uri gusakuza cyane noneho bakaza kwiyakira bakabimbwira babimbwira rero nkareba aho ikibazo giherereye nk'ibyo yavuga ati nahashye ngo akamubwira ati bampenze bamuhenze nkamubwira nti buriya umugore yakira ihaho ryose ahawe ahubwo mukaza kubiganira nyuma uko twa- nabegeraga kenshi byarashize ubu ni urugo rw'intangarugero wakirara mu nama ukavuga atanu babana kandi barasakuzaga kenshi kenshi buri mugoroba buri mugoroba ariko ubu ni intangarugero babandi umuntu bafatiraho amasomo ku myaka cumi n'itandatu nibwo jeanne yatangiye gufasha ingo zifitanye amakimbirane kugeza ubu ngubu kandi ngo ntabwo azi imibare y'imiryango amaze gufasha kuri ubu buryo ngo hari icyamuteye gufasha aba baturanyi ngewe narebaga uburyo bari gutongana nkabona abana nabo biri kubagiraho ingaruka abana rimwe bararaga mu gasozi ubundi abandi bagacika bakajya mu mirimo seberaniki y'ubuyaya ariko baba bateraniye ukabona hari amaho nyine babuze amahoro ku bw'intonganya ariko abana bakifuza kuhaba none avuga nti buriya twabunga gute kugira ngo bari abana babone umutekano kandi babone uburere bw'ababyeyi Eh, nicyo cyambabuza kuba abana barererwa ku ruhande kandi bafite ababyeyi nerega mbona bamaze gukura bagomba n'abakwe n'abakazana nkababona bagomba kwiha akabanga amaze gufasha uyu muryango kuva mu makimbirane ahanini yari ashingiye kudashima ihaho kwa kapitolina no guhora ku kabari bya hato na hato bya gerard uyu muryango ngo waba warabishimye kuko wahise utangira kubana mu mahoro ibindi baragira bati noneho naragendaga ibyo kuvuga ngo ndagenda ngo ku kabari wenda ngatinda kubera kuganira ubu noneho mu kige none ibyo mpashye narabihagana bigeze aha ngaha none akagubwa neza rero icyo gihe ndongera gusakuza kugeza mu gihe.
n'ikindi uyu musaza ntiyatekerezaga kugura umwenda nubwo mu ruzi yambaye gutya ariko afite imyenda ni uko yari ari mu kazi Mm, yari mu yatangiye kazi.
kujya agira imyenda inkweto akazambara ntiyazambaraga uyu mumama yambara neza iribaya riraza bigenda neza n'abana mu rugo nyine bagira amahoro bakarya neza siko baregeye babaga ihene bakishima n'umuryango Nti ba- banampaye baranantumiye rero
nyuma y'igihe kirekire bari bamaze mu makimbirane ya hato na hato mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi nibwo nyiransabimana yabashije kugera ku ntego ze ubwo yafashaga uyu muryango none ubu ukaba umaze kugera ku iterambere rishimishije ririmo nko kuba barubatse inzu y'amabati makumyabiri na rimwe ndetse n'igikoni cy'amabati atanu bakaba kandi banoroye ihene zigera kuri eshanu icyo nabwira abari n'abategarugori cya mbere nuko bagomba gutinyuka bakagana imiryango ifite ibibazo kandi bagakemura amakimbirane nta ruhande babogamiyeho bakareba buri wese ikibazo afite ahubwo bakabunga
nadi urumva ko hariho abagore umuntu aba agomba gufataho icyitegererezo uyu mudamu rwose atugaragarije ko abari n'abategarugori nabo bakwiye gufata iya mbere mu guhosha amakimbirane agaragara hirya no hino mu miryango itandukanye cyane rwose ndetse nawe uri kutwumva muri aka kanya ndakwibutsa ko ibitekerezo byanyu tubitegereje aho wakwifashisha telefone igendanwa zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse no ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi utubona ushakishije ikiganiro ejo beti wana twibutsa ikibazo abakunzi bacu badusangizaho ibitekerezo byabo ikibazo kiragira kiti ese wowe udukurikiye muri uyu mwanya ubona abagore aho mutuye mu midugudu bagira uruhare mu gukemura amakimbirane cyangwa se usanga bigira ntibindeba mu gihe abakunzi bacu bakomeje kudusangiza ibitekerezo byabo na di reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma mizero kirisipe atunyurizeho akaririmbo kitwa birangwa k'umuhanzi teta diane yego nyuma y'aka karirimbo turakurikira ikinamico nyiramubande
nitwa teta diana ndi umuhanzi nyarwanda nkunda gukurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
uri inzozi bumbura iteka ntazabona ukabika ibibi byasaza umugongo waho nishima uri kure kure nk'ijuru undebesha andi maso nkakubona uri nkuru nzaba riteka itarangira kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima nza kuririmba biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima nza kuririmba
iki ni ikiganiro ejo uri iriba ryamaze inyota itazakama ukaba igicu kinkingira izuba kitazahita uri umurya umurya w'inanga numvishe umutima ntabasha gucuranga uri irungu nzarwara iteka ritazakira kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima nza kuririmba biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima nza kuririmba
duherukana itsinda ry'amahoro rikomeje imyiteguro y'amahugurwa irwejuru na ruhiza bari batangiye igikorwa cyo gusura abaturage hagamijwe kumenyekanisha icyo gikorwa ese iyi gahunda yagenze ute maginga ya se bageze kuki hagati aho ubukwe bwa habana na mbabazi buracyari nk'agati kari mu mazi kareremba kagatemba katagira iyo kagana agatsimbanyi nawe akomeje gushakisha imibereho reka ntangire mwiyumvire
urubyiruko twese twiyumvire
noneho agatsimba nyumva ko ntegereje aha hantu ahantu yewe wa mugabo we have have va mu muhanda batakugoye uragendera aha ngaha aha ku ruhande rwose batsuko bari kukugonga urakoze wa mubyeyi we rwose wagize ngo se ninacunze ziriya zizamuka aka ni akumiro rwose uzi ko umuntu agenda akiziringa hamwe ntabashe no kugenda ngo arebe hirya ngo arebe ibyiza byaho koko umuntu agomba Yewe, gutembera ubu natangaye pe n'izi nyubako iwacu ntizihari kandi ari mu busani aha wari uturutse ahagana ese mubyeyi yewe njyewe ubundi nitwa gatsimbanyi ni ahantu bita i ruhisa Eh, ye ese ni wowe gatsimbanyi Mm.
najyaga nkumva disi ariko nishimiye guhura nawe pe
wajyaga unyumva heza erega nigeze guhura n'umugore wawe bwa mbere arakuvuga none shenge yabaye n'inshuti yanjye ahubwo nuko ntamuheruka
gusa agatangaza umugore wanjye se mwahuriye hehe Hey, kantembe se yewe twahuye azanye imyaka mu isoko ndamugurira aranantwaza shenge n'imfura duhita tumenyana uko Eh.
ahubwo se wowe waje kurema isoko inaha reka da naje gushakisha akazi naha kuko ndabona ubukene buri hanze aha Yawe.
yewe uraza no gutuma abantu no kwiba Akazi ko- bariba pe.
akazi koko koko kawakiburara yewe kabona umugabo kagasibuna sinjya numva amaradiyo yari avuga ngo abantu nibihangira imirimo ra ntibiba byoroshye gusa ubu nyine njya agatsimbanya aho ngeze nta kubuye di nagakora akazi ariko ni kandi akazi.
sinagakora iruhiza mba ndaguha mpaye yewe ndumva bitoroshye ahubwo reka nkureke ushakisha nanjye mpahe ubwo ubwo wenda tuzasubira kandi nkwifurije amahirwe masaha Eh.
maze usuburize kantengwa ndamusuhuza nta kibazo
urubyiruko twese twiyumvire agatsimbanya atashye amaramasa ariko arashinja abanyarwejuru ko aribo bamuteye umwaku amaherezo yibaza abayahe reka tubararike kuzabikurikira mu bice by'ubutaha
maze akaba yabariza kwa gatsimbanye erega nta nikosa ririmo kandi ni ukuri mutware wanjye unyihanganire kuko kubana n'abandi mu mahoro biza n'umugisha kandi erega umwishe twara nawe ubonye tuwubonera kuri uriya mwana wacu mbabazi satuye mu nkambi Hmm?
reka nigere kuryama nkwihorere ubwo utangiye kuzanamo ibindi
urubyiruko twese twiyumvire agatsimbanya atashye amaramasa ariko arashinja abanyarwejuru ko aribo bamuteye umwaku amaherezo yibaza abayahe reka tubararike kuzabikurikira mu bice by'ubutaha
ndiruka amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho kubaka nyuma y'ikinamico nyiramubande na di reka dusoze ikiganiro cy'uyu munsi yego rwose beti gusa mbere yo gusoza wabanza ukanyuramo muri makeya ingingo twaganiriyeho uyu munsi uyu munsi mu kiganiro ejo twaganiriye ku ruhare rw'umugore mu kuba yakemura amakimbirane aho atuye mu mudugudu cyangwa se n'ahandi humvise inkuru ikubiyemo ibitekerezo bitandukanye uko abantu babona niba koko abagore bafata iya mbere mu gukemura ayo makimbirane twumvise indi nkuru y'umugore witwa nyiransabimana jane utuye mu karere ka nyamasheke umurenge wa ruharambuga mu ntara y'uburengerazuba aho yagize ubushake agakemura amakimbirane y'umuryango baturanye warangwaga no kurwana cyane cyane mu masaha ya nimugoroba izo ni ingingo nyamukuru twaganiriyeho gusa twanahaye umwanya abadukurikiye ngo batange ibitekerezo ni koko wowe udukurikiye fata telefone yawe wohereze ubutumwa kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse unajye ku mbuga nkoranyambaga yaba kuri facebook ndetse na instagram hombi utubona ushakishije ikiganiro ejo ubundi utubwire niba ubona aho utuye abagore bafata iya mbere mu gukemura amakimbirane cyangwa se niba bigira ntibindeba bakunzi bacu reka tubashimire cyane kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro cya none kandi mukadusangiza ibitekerezo byanyu ku ngingo twaganiriyeho reka dushimire kandi hoje nigena wari uhagarariye iki kiganiro ndetse na mizero kirisipe wari ku buhanga bw'ibyuma uyu munsi muri studio mwabanye nanjye nadine uwamahoro mfatanyije na mugenzi wanjye beti ndayisaba mugire ibihe byiza ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo
ijwi ry'amerika rirabandanya ibiganiro bibafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda diane nahazwe mwari mazindukanye ndabikebanure ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro dusangirije